From the city of Lagos, we greet you greatly, welcome you officially, exclusively, and presidentially to Niger Hoops TV. It's the Aliko Irame show, you know. We do our best to make sure that everything shall proper, you understand? And last, last, we're going to settle the matter. You know what it is. But meanwhile, before we kickstart the show, let's know exactly what's going on in the news. In the news this morning, we have Aisha Buhari's ADC released reassigned to force. Now you know what's up with the Aisha Buhari's ADC, okay? You will hear recently that we are we heard gunshots at um, Aso Rock. People fighting gunshots, okay? And then the ADC has been in constant um, conflict with people very close to him. And then you also hear that the ADC came back all the, at least from Abuja to Lagos at least he enter um, a flight uh, a jet something like that to Lagos and nothing happened and then he said that okay he went to see his wife who just gave birth then he came back in company of five women okay you're going to hear more about that next one how jets co-owned by Aliko Dangote smuggled musician Naira Marley from Lagos to Abuja. Okay, that one is story for another day, another episode entirely because now Mali is big as far as Nigeria is concerned. You understand? And then uh, people are saying, okay, this guy is influencing people negatively. You're going to learn more as time goes on. Next, insecurity. Indigenous people of Katsina demand state of emergency. In Katsina right now, we have what we call at least um, Cold War going on people are attacking communities, killing dozens of people, and then even the security not doing anything about it. And people are complaining that look, how come these people are operating freely, broad daylight? You will see people, youth, bandits, Boko Haramis, killing people like on bikes. How come? Is there nobody to stop these people? I thought we have soldiers. Okay, next. Obaseki will defect to PDP but no automatic ticket. Edo PDP na them talk Now you hear that um, um, Edo APC have decided that okay Obaseki you have been disqualified since you don't have certificate. The University of Ibadan that uh, Obaseki claimed that he attended. Now, we are giving you confusing report. Some are saying that, okay, Obaseki attended this university. Check out his certificate. But other people in the same university of Ibadan, UI, are saying that, look, this man, this man no attend this university, man. Why you call the lie saying he attend the university? Why you won't lie? Why you dey lie? Ṣé bẹ́ẹ̀ bá lọ fún bẹ́ẹ̀ bá You want to spoil the name of the school? That is the issue. And some are saying that, look, Obaseki, years ago, when he contested during the first term, you know, he was a former commissioner of economics for um, Oshiomhole then as governor but right now why are you saying that he does not have certificate and Obaseki is saying that okay he's going to provide a certificate based on affidavit the same thing your president Buhari did so Obaseki is trying to do the same thing affidavit and then people are saying no you know you are not qualified so e, Edo APC have decided to disqualify him so the guy is moving straight to the PDP the same party he once condemned that PDP happens to be the worst political party ever now is embracing the same thing right now. That's our next friends recount moment with Nigerian American activist Tony Salau killed in Florida. America. Okay? Missing toddler. You know, you hear that a particular toddler got missing. missing. Court admits video recordings as evidence against Ondo prophet. Now, there's particular prophets in Ondo State. This issue of um, religious fanaticism, whereby you will see one man come around to say, Look, your mother is a witch. You know that kind of thing. Before you know, people will start believing all those kind of things. He will do anything, he will collect offering, he will collect tithe, he will collect uh, seed sowing, but at the end of the day, coronavirus come the same pastor e don japa all the supernatural power wey he claim say he get he no clean he no bring heal anybody again so there is particular pastor in odo state and then court has admit evidence against him to show that he actually killed that toddler and he buried the toddler inside the altar in order to attract more people to be coming may god help us may god help us god go help us god go help our career now lawyer all these nigerians to recall underperforming senators and house of representative members Now, if you be house of representative member and you no do well we go recall you many of us go dey hear say the people you know say okay the senator representing lagos east bayo peperito oshinowo you go hear say the man he don late recently that one na another thing all the prophets wey dey talk say e go happen 2020 e don dey happen one after the other you know you remember one particular woman he talk say okay o 2020 many nigerian leaders go die say nigerian leaders dey dey do wawawa gidi gidi gidi gidi gidi and last last e don happen now that one na story for another day Now, three suspects linked to Ondo banker's death arrested in Niger State. Three suspects wey be say dem dey linked to one particular banker wey she die. Dem don arrest dem for Niger State. And nítorí Edo poll ABC shouldn't treat Obaseki like ambodi na Edwin Clark of PDP talk am. Say wetin happen for Lagos State wey be say dem deny Ambode ticket for second term say make e no repeat itself for Edo state so Ambode no be um, Obaseki Obaseki no be Ambode and as e dey happen so e get one shikini news wey I wan give una Plateau community head man killed in renewed attacks as police station set ablaze. They bomb police station for that particular Plateau community giddy, giddy, giddy, giddy, giddy. They kill everybody. Even police station, they burn am. Everybody japa say ah omo. Even the police eh, D, DPO say this kind thing. They never see this kind bandit before. How people go come? How many guns we get? No be me talk am na the police DPO say how many weapons we get? say who the guns wey dem get the rifles ak47 enough weapon wan no dey but youth just come carry weapon bomb everywhere àyè mi kọ̀ sọ̀rọ̀ nù o kó lórí kó dorí ẹ̀ mú make nobody say ẹ the man even dey talk say police no dey pay them well na him make them run the man even dey talk say him children never chop so if bandit just come killing people police no go do enough burial dem no go do enough compensation for im family say im come tell im people make them run including the sars the sars wey be say dem dey embarrass innocent youth say you be yahoo the assassin be say dem dey dey claim say all this commando style fighting dem go shoot person kill am bury am na the same sars wey dey see people wey say dem get power pass dem jejapa now that one na the news wey dey happen now our topic for today gangan the topic for today na the things wey be say you no know about uh, the late pastor mrs Ibindu ni Igodalo. You na go hear wetin dey happen recently. The only thing wey dey trend as far as Nigeria concern be the Twitter community, the Instagram community, including Facebook people. Na the news say the former beauty pageant Miss Lust. Lust na soap wey dem use but wait all these women beautiful women dem dey use am baff when I say women real people well what people no dey use this lust baff because the loss on the soul e cost so if you no fit afford am let me say you wawa na your career to wawa nothing wey we fit do about am even God go no fit help your career na this woman her name na Ibidunni Ighodalo she dey married to the pastor of the particular person wey be say na very popular pastor and now the woman don die for rivers state now e get some things wey you no know about her and one after the other we go dey tell you who ibiduni e be ibiduni e e die. now the first thing wey you no know about this woman ibiduni she struggle to give birth she no born for years Recently, February, she celebrated her 13th year marriage anniversary to Pastor Itwa Ighodalo. So she struggled to born. She no born. Baby no come. When she don finally born, say okay, when she finally get belle, no be born. Three months later, she get miscarriage. Na one thing be that. Another thing wey you no know about the woman be say, she be the face of loss. Lordship she undergone 11 IVF procedures before adopting two children with her husband of 13 years. Now, many of us say na no IVF means say First, person say you no fit you not be born. IVF IVF just pray make you no get that kind issue of IVF any woman wey dey pass through ivf complications just know say god go fight your battle for you if i no wan pray make my enemy get the issue the complications of ivf ivf mean say dem go carry your sperm that is the man sperm dem come go put am for somewhere incubator dem come carry the woman egg join dem together dem come put am for one thing so that the thing go come dey germinate the thing go dey rise e go dey rise e go form baby na ɛdi adeɛ amenafo so na go yie di so do una go don see them but una no know now una go know wey say the baby go do like like ajato na wetin dey happen or you go see some children They go carry big windscreen They go send am glasses dem go carry away for here all these rich people you go dey beg am for food beggy beggy e no good o buy your own o e go better better shey o oh! you go beg you go do like this dem go put the rice or the food for your hand you go chop that kind thing na wetin i dey do with the boy but one day me wey see i beg the boy worry we no dey carry last now i beg dem say give me small now he say oh, oh my god He can't even speak english it is mercy it's discussed i say i just give this one You say he no go give me Now i say hey you i go catch you now i carry the glass i come run this boy blind automatically he no gree see again he come dey beg oh my god oh my god i can see i can na say i carry the food i chop and now i give am say take na me hold the key to your life take am so IBM na one funny thing another thing IBM. you go collect the woman many things collect part of her stuff mix am with the man sperm so that the seed go re repair e go result to childbirth another thing wey you no know the senior pastor that's her husband trinity house itua itogalo on sunday morning conducted funeral service that is the time when the woman died hours later the, the man no know say something go happen the woman sef no know for rivers state say something go happen so hours wey the woman die 2 a.m. in the morning on sunday june 14. so when the news come they don already book her husband say he go go conduct funeral service but the pastor no know say him own wife funeral service dey come up so when he reduce collect the news say haba bros your wife don kpai you know as a strong man as warrior like spartacus na ẹ ṣe ah kò sí kan tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò lè gbàjáre in carry on so he do how many of us know razak ọkọya na he do the funeral service of the nephew of razak ọkọya so he come collect the thing no take funeral service hours after receiving news of the death of his wife Ibidunni Ighodalo the cleric that's the pastor the Itua Ighodalo na he conduct the funeral service of Deji Modupe Johnson the grandson of the renowned industrialist Razak Okoya he said he was shattered by the death of his wife But life goes on. How many of us know that song? Life goes on, life goes on, life goes on. You know who sing that song? Life goes on. Now, now two Tupac, now he sing the song. Life goes on. So Pastor Ito Ikodalo, come make the thing popular. Say life goes on. Life goes on and no matter wetin you kàkà kí lè kú, kí lè àṣà. No matter wetin happen, life must continue. So if you dey now, you they shout. You no wan do that thing Where you dey do with sense they cheat you sars you see sars instead make you calm down follow dem talk you go dey say you know why i for what for what no worry na only one gunshot you go collect life go end you better do am jeje you dey your girlfriend dey look for your trouble because say you no get money you come talk say you wan go kill yourself no worry she go carry her husband come for your burial ground life goes on you dey you no get money you wan kill yourself you go kill yourself life goes on that's not the end of the world So Pastor Itua, you can't even revisit the song of Tupac Amaru Shako. Life goes on. So no matter what you dey fast through now, even if you no dey learn anything from this particular episode, remember say life goes on no matter what. You no know, pay your house rent. People like me, you know see, I suppose wake up around that seven a.m. in the morning, seven thirty. But because I don't owe my house rent, I never pay my landlord the house rent. 4 a.m. I don comot for house. I go stay outside so that from there I go there go I no be kill myself. Like goes ones. Na me hold the money. Na me go pay the house rent. Now another thing wey you no know about the pastor be say as e be now that's the late Ibitunni Ighodalo. She be the founder and chief executive officer of Elizabeth House and event planning. Many of these uh, you know, wey say dem go decorate Lagos you go dey find at least twenty twenty you don see some decoration for lagos na she dey do am including year last year you go see decoration na she dey do am go yanoworo you go see all this uh, fish something like fish you go see something like uh, different different things na she do that particular thing because she specialize in arranging in decorating anything anything wey no fine she go make am fine if you work work she go make your life fine she go paint your face so tey even the goddess of beauty go dey jealous you now another thing about that woman be say the mother of two that she get two children and those children she adopt them because she no gree born i no be her fault i tell you about ivf the other time na she she she mark her thirteenth wedding anniversary with her husband pastor itua ighodalo of the trinity house february Another thing we say, she be seasoned event planner. She was said to have been in Bayelsa and Rivers State to help with the building of isolation centers for COVID-19 patients. Now you go notice, she, you know, she go Bayelsa State say she wan go build isolation centers for patients of uh, coronavirus outbreak patients. So she go there to go build more isolation centers for them. Now she was adjudged the queen of decorations years after she cornered the juicy contracts of beautifying lagos state during the, yellow time. now many people dey vie to get the contract but no na she get the contract last last you understand now another thing be say about her before now people dey talk am expert worldwide say see right now cardiac arrest e dey on the high side make una stop to dey think problem don exist since the time of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and jesus christ no be only una go get the problem of say una get isoro any isoro you come dey think if you get problem learn to laugh it off it's not the end of the world life must continue so the end, my come come out say wetin dey make people dey die they come discover say na cardiac arrest president of Burundi, President na Naatata Akila. Many people, na Naatata Akide, BB people. The only person wey be say Atata Akpoviki na my papa. Even as my papa, papa no get money, whenever he see my mama, he go dey smile. Because he no get anything wey dey reason. sometimes i dey there with my phone my papa dey call me na me go call the girl the atata because he wan ask me for money how papa go dey call the pikin chief chief aliko Chief Aliko. Anytime when my papa dey call me Chief Aliko, he wan beg for money be that. So the issue of Atata, e dey very rampant. Even Obasanjo recently, he complain say as he dey so, e be like say he wan get cardiac arrest. So Baba Yabo, he sharp, na sharp general. He don behave himself. He go dey do exercise. He know one thing. He say carry all the problems of Nigeria, step carry them put aside. Say no be him dey responsible for nigeria problems but that one na another day chief obasanjo i i go i get wetin i wan tell you for that matter wey you talk so now still on that we still dey talk about the things wey you no know about the late idogalo now that particular woman wey be say she be seasoned event planner morning afternoon and evening you know na just the way the things wey she dey about another thing be say she be thirty-nine years of age and she wan mark her 40th birthday next month july in a grand style and according to her she say she wan help forty people forty one two three like ten twenty thirty forty forty couples to get their own babies mind you before now na wetin she dey do because she no gree born she no get her own baby of her own she tell una say she fat you know she suffer do many things she say for several times she try get belle but she come get miscarriage so she come to say because of that she wan make sure say she help forty people like person like me if i wan get ngo now like she she get ngo itua idogalo foundation and the foundation specialize say they dey help people to born children so she tell her friend the famed photographer celebrity photographer tiwa bello you know tiwa bello that woman wey sing the land is green is green oh, that woman na her friend her bosom friend now she tell me say tiwa alpha as i dey like this eh my fortieth birthday you know the way wey all these onion fair manu people how they take dey boast say ah ọmọ party yẹn ẹgba ni ah ayé agbọ ọrùn amọ na ẹ sì tọ sí alpha my own birthday next month july <laughs> i go help forty people make dem born their own children na plan be fine before this problem of cardiac arrest cardiac arrest heart attack wey come kill am heart attack oh oh okay the next one be say our last post na this one go go be the one wey be say na heartbreaker now itua igodalo e that's the woman e be to the she get one particular worker wey be say she love so much yes even god e get some people wey be say god love some people over every over others na him that man him e name na baba shukura this man die David reason i dey tell you her last post the late Ibidunni Igodalo's last post she come post say ah i can't believe that you are now in past tense i no believe am if dem tell me say na lie say baba shukura say you don die you no dey again i go talk say na lie ah e pain me the baba shukura wey we dey talk she dey work for Ibidunni Ighodalo And in the process of walking, he lost two fingers. He might say they cut my two fingers. Because he into her, ah, he go down, that's the Ibiduni. She be event planner. As the season one, no, no be all this uh, kwe kwe, bako, eh, e, event planner. So this one, she go Harvard, Harvard University. She go learn event planning, as in for over five years. So she sabi am big big people big big people big big people dey carry event come meet am no be like my mama wey be say go say eh, event planning mama wan do event planning for client i no know the kind kpako ogbolo client wey she dey get last last event planning dem go give my malle fifty k mama go even she go even dey fear say ah, make armed robbers no come catch us. May they not come attack us because of you thinking but e be do this event planning style na in millions to dey collect am so baba sukura get in the process im die and the woman last post be say say im go miss baba sukura 2007 controversial union now many of you know pastor itua igodalo that's the husband he married to one woman before but in the process they come divorce And Israel Godalo, now pastor of the Redeemed Christian Church of God for Bagada, very close here in Ofa. Now, when he come divorce the woman, when he dey marry before, her name na Sihune. When he divorce the woman, na the church, even the pastor Adeboye, the general of Asako say, ah, it why you Godalo you be my you dey pastor for my church but this way you wan do You no make sense o oh. we no go gree o oh. we no go gree now dem carry placard say we no go gree o oh. we no go gree don divorce and remarry we no go gree before you know katakata girigirigiri kasala come burst Now the man say i want to marry ibiduni that's ibiduni wey late recently i wan marry am before you know he come resign So before he resign, the church, ridiculous church of, church of God, they sack and say Benny, call rẹ̀ máa lọ jọ. You cannot come and divorce say you want to come and remarry. Láyé kò job, nothing like that. Move ahead. Before you know, he come say okay fine, I don't sack me, he move ahead. He can't go from his own church which is Trinity House and that's dey cause controversy. See why he go marry this woman? Now another thing about the late um, Ibidunni Ighodalo and the woman wey im divorce that's the pastor na Losia Soyina another thing wey una no know be say Miss Loss she be Miss Loss that time she be eighteen year old for University of Lagos Miss Loss Loss na so she be the first known as you know her real name you know this women before they marry they get their surname they get their name so her name na Ibidun Ajayi she first reach fame when she won the Miss Love Beauty Pageant competition as an 18-year-old undergraduate of the University of Lagos. Na another thing about her be that remember another thing she suppose mark her 40th birthday she plan of helping 40 couples to have their babies. Another matter be say many describe how through the Ibidunni Ighodalo Foundation late Miss Lost igodalo provided grant for women to pay for ivf you know, I tell you ivf as e dey so e dey very very expensive i no pray make my enemy get the problem of childbirth abeg if you dey watch this program god go help your career you no go get problem while trying to give birth people like us now sometimes i go dey say ah e be like say to the time go come wey be say i go carry my parents go court for giving birth to me in this country because katakata too plenty for this country no food why my papa go born me for inside poverty why i go carry dem go court and they go go there so that when next my parents wan give birth they go ask zafa aliko i wan born you shey make i born you or not but e get some people wey say dem dey naturally blessed dem dey very fighter to born children but no money to take care of them whether some people dey dem no fit born but dem get money you see am e mean say the rich also cry you see am na wetin i dey talk be that na wetin oyibo people dey talk be that so no matter what wetin yoruba dey call am igi oko kọni wura abi dem say everything that shines no be be gold sometimes you go see people wey say dem get money dem dey think gold GRA you go see rich people they get all the money scattered, but they no get peace of mind shebi na me they come from from somewhere i dey make you consign me if i like i waka nobody know me but rich people dem no fit waka because dem dey fear say person fit just come kill them. i take some motor now i pay the conductor say how much i first say na seven mo lowo i no get money na the guy the guy make me fear he say ah <laughs> oh you know this uh, eh, eh, ajegunle conductor he say ah you no get money you come enter he no tell me you don die today na the guy dey threa ten me he say go use bottle take design my head he go come carry the bottle use am write my name for my yansh i say ah which kind problem be this na me come dey tell am okay i go take take this money no vex because i dey fear make you no carry out the threat When I go, they follow the man, the person say, now 50 now, now 50 now, now 50 now. Now one woman just comes. say, take 500 naira. Now the conductor come, they fight over the balance. 450. Because some people not just want trouble for themselves. So anything wey you dey do say you say you not get money you poor you broke you never charge. no worry you never charge. life goes on no you cause everything ladies and gentlemen i just gave you an expose of the things you didn't know about the late Ibidunni Igudalo, And then remember to subscribe on this channel, to like and comment. We are just trying to do something great, something unusual. Is the Alenko Eramet Show. Thank you for having me. God bless you. God bless the parents who made you. And most importantly, God bless God. Thank you.